mwanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio indwi muri kumwe na joridiani nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi live ijya n'ino ku isi hose harimo no muri suwede kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya facebook ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri muri isanga y'uno munsi hari wabigeme n'abapfasoni twigira mu byikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi mu gifaransa ni les réseaux sociaux ivyigwa bitandukanye vyerekana ko ibice mirongo umunani na bitandatu kw'ijana vy'abakiri bato kw'isi yose n'imiburiburi u- bakiri bato usanga bafise snapchat bafise twitter bafise facebook bafise instagram n'ibindi bindi muri rero urwo rwaruka rukoresha izo mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye hari ababikoresha ibitandukanye hariho nk'abavuga bati ako nkoze kose gategerezwa kuja kuri facebook canke kuri instagram nambaye neza nababaye naryohewe abandi bakavuga bati jewe ivyanje ndabihebeye kuza ndatangatanga amakuru ijya nino ariko araba canke kumenya amakuru ariko araba gutyo rero ugasanga abagukurikira bagukurikira bivanye n'ico ubahaye bivanye na n'ico utangaje ku mbuga ngurukanabumenyi ariko rero hari n'undi muce w'abantu imbuga ngurukanabumenyi zabo basa nk'abazihariye guhimiriza gutanga ubutumwa butandukanye kuvuga ibintu usanga biri mu kibano bitamenyerewe kuvugirwa hejuru muri abo harimwo umwigeme nerakaze nerakaze ari mu gihugu ca suwede ah, ari cane rwose kuri instagram aho afise abatari bake bamukurikira we acishaho ubutumwa butandukanye nera ikaze ku ijwi rya amerika ngira ngo twona kwita kuri umu motivatrice mu rurimi rw'igifaransa
ndabaramukije yego yego Eh, ha- ha- hanyuma wewe abakuzi cane kuri ya instagram yawe barakuzi ku izina rya neranet ushaka ko tuzakoresha neranet canke dukoreshe nerakazi mwasho gukoresha nerane tukorana ibyo benshi banziko ego yego yego um, reka tukureke tuguha akanya wivuge gato tubwire ingene watanguye kuja aha muri ivyo bintu vyo gutanga ubutumwa bwawe kuko uri mu motivatrice atanga ubutumwa butandukanye biciye mu guhanura biciye mu gutwenza ubutumwa ukaba uvuga ugashikira aho bushikira gushikaho ugira abagukurikirana batari bake ugeze ku bihumbi mirongo umunani na bitandatu yego Yego.
Eh, bon je nitwa nerakaze bakabanyita neranet nkaba ndu eh, nasanguye mm, nkina muri emisiyo yitwa bon yari eh, seri yitwa umuco nkiri umwana mutoyi Eh, hanyuma nkaba eh, nara- natamba muri club la kozwazo Mm.
nkiri umwana muto nkaba natamba indirimbo z'ikirundi mm, na mama wanje akaba yararirimba yarav- yarabyina mu- Mm.
aga- eh, muri club la kozwazo mhm.
donc nakuriye kuri muri a nakuriye muri stage mbora bitaka na nako gatoya nyene turagahaye ikaze mu kiganiro ego ntaje eh, urumva Yego.
eh, bon eh, nkaba rero natanguye ndi nkunda ibintu byo ku- bya- by'umuco byo Mhm.
gu- gutamba teatre gu- gukina eh, gukina muri muri- eh, amaseri muri televiziyo mhm, eti après nje muri suwede ca- ndonka pasiyo kugira ibintu bya man- bya manikina mhm, eh, hari nko muri 2008 ndahura n'abafotographe bagashaka kumfotora hama ndavuga ati pourquoi pas le prendre sérieux ndaronda agence bara- eh, bara- baranyemerera bon hanyuma em, après rero niho i- facebook yari harawe rwose Mhm.
nka- ntangura nda- nda- ndasha amafoto nkabona abantu barayakunze Mhm.
Eh, hama nkaza nandika ama eh, donc eh, nka- nkandika ama message kuri facebook icyo bita ama amasatu amakoti nka donc ni umuntu akunda kwandika ndakunda kwandika eh, donc eh, ibyo niyumvira bivuye mu mutwe n'iki Mhm.
hanyuma abantu barabikunda donc eh, facebook yanjye ira- iraba populaire cyane Mhm.
après eh, can- canimukira kuri instagram kandi kuri instagram urumva yaciye izana ka kantu ka creativite Yego.
kanje Mhm.
hanyuma ka- sorry, we mubabarire.
ntaco kandi tunagushimiye cyane kubona waduhaye uno mwanya aba mu mahanga barabizi ko umuntu iyo afite umwana ari mutonya bitoroshe Uwo kubona mwana- isaha yose kugira ngo ashobore N'ubundi.
kutuganiriza yego ndumva umwana wanjye afite- afite umwaka n'amezi icenda Eh, Eh, hanyuma aka nkaba eh, donc nda- ndamufise ngaha Eh.
Ah, des fois araba impatient eh, ntaco turaza kwihangana ni ikiganiro c'abakenyezi n'aba- n'abigeme baraza kubitahura d'accord Ego.
bon Mhm. hama rero Eh, ucu- donc- ucuva kuri instagram ucuja kuri facebook Ego.
uja kuri instagram mhm.
Exactement. Ngiye kuri Instagram numva je c'était pour euh, euh, kusha amafoto yandi nkora nifatira nyine nk'ibintu bisanzwe partage avec les amis la famille Mm.
n'abafans hanyuma rero eh, avec le temps mbona eh, har- haraza eh, ikintu cyitwa eh, aba influencers Mhm.
donc euh, au départ si nta définition yari ihari ku bantu bari popu- populaire kuri kuri Kuri- ku ma réseaux réseaux sociaux sociaux mhm.
numva nta nta zina bari bafite twari dufise twari juste abantu nyene basanzwe mugabo rero hacaza rero eh, kategori yacu urumva ba- turaronka izina Mm.
donc turonse izina turonse izina rero eh, ca ndaprofitamwo ndavuga ati yokereka nanjye ndabikore Mhm.
ko hari aba aba abadukurikira abamurikira benshi Mhm.
reka eh, ngira amadiri donc donc eh, amadiri y'ino- donc mbu- nkorane n'amakompanyi y'ibi- y'ibintu byinshi bitandukanye Mm.
donc rero ca nda- ca natangwa no kumotiva abantu bya bintu nahora nandika kuri Mhm.
facebook Mhm.
cette fois-ci eh, ca nda- ca- cette fois-ci ca ndabi- ucu ca zirabi- ndabi- ca ndaza ndabi- ndabivuga donc verbalement Eh, urashaka kuja Eh.
video dutandukanye nivyo turatu- turatubona hanyuma um, Yego.
a- ayo ma- ayo mavideo ganera ushirako kuko turamaze kubona ko ari amavideo atandukanye ego ego Eh, tubanze tukureke gatonya urabe eh, u- u- urabe ingene umuhoza hama tugaruke Euh, yeah, ça va.
Eh, ok.
Et, en fait, euh, yeah.
Eh, ntaco ayo mavideo atandukanye ushirako bigufata umwanya ungana gute kuko u- ukina ibintu byinshi urakina wigana abamama batandukanye bo mu gihugu c'u Burundi kandi umwe wese Yego.
a- ababikurikirana bazi imico y'u Burundi barashobora kumenya ati "Ah, hari benshi twamenye gutyo onye bakarira abana bagira Yego.
iki ugakina Yego.
abigeme baba bari mw'ibarabara babaza ati wamweshejeho umushatsi Yego.
Bigu- bi- bi- ukura he ivyo ucisha muri ivyo ukina kuri kuri izo mbuga zawe zitandukanye aha ok bon eh, numva i- ibi ibi by'imikino Mhm.
eh, bya ske- by'amasketch yo kuri internet ndabitanguye vuba cyane Eh, ni- ndi- en fait ni- nabigize au départ eh, comme une blague nyine aka- akantu ko gutweza abantu hanyuma Mhm.
mbona barabikunze Mm.
hanyuma nyine abagenzi baravuga ati nera wewe wamu- uriko uradutwenza kubera iki utobishamwo ishaka hanyuma ubish- ugume utubandaniriza ushamako donc eh, utwo dukino kuri instagram bon Mm.
ama inspiration rero je ndayikura mu bantu ba misi yose abatanse
Eh, aba- aba- abamama nzi donc abo nakuze mbona Aha.
eh, aba- abaruzikazi bagenzi banje donc eh, dufite culture iri riche dufite abantu eh, culture iri i- irimo Iryoshe.
eh, urumva bava Eh.
donc eh, biraruhura abantu surtout nk'abantu bari hanze nka twebwe bagiye kera abantu ba- eh, bari ku isi yose biraba- birabaryohera kubona bashobora kubona muri muri izo nkino zanjye umuntu yoba asa n'umuntu nka mama wabo
ibyo ari byo byose ibyo ari byo byose uwujeho nta- ntabura uwamenya nta- ara- azomenya umwe mu muryango canke umubanyi Eh, hanyuma ni ibintu twavugaga nera ko bikubeshejeho niya ubikora nk'umwuga cane bon jewe eh, ndafite akazi gasanzwe ni umuntu ajya ku- abyuka mu gatondo akajya gukora akazi gasanzwe Mhm.
Eh, mugabo ibyo kuri interineti ni nka nabikora- nabisanguye nka hobi Mhm. nko ko nabisanguye kwinezereza nka Mm.
nko kwinezereza Mm.
eh, ni ibintu de kote donc hari ubwo usanga naronse nk'amadiri Mm.
eh, nka nka na- n'amakompanyi y'ibintu byi- y'amaproduit pa- par exemple amaproduit yo kwisiga cyangwa eh, amaproduit y'imishatsi ibintu nk'ibyo Mm.
donc jewe ca- eh, muri mu- muri ico gihe usanga eh, eh, donc banziha mu gu- mu gushira ibintu kuri internet ku- Mhm.
kubera tuza nyene abantu bankurikira Eh.
bandiha kugira ngo ireke dusitse mugabo si no mfise akazi gasanzwe ama eh, ndiko nda mm, eh, ndasubira ku ishure kubera umwana yakuze yatanguye kugenda muri creche Mm.
numva ubu u- eh, ni- azoba ari gukora Ni ukuri.
instagram no kwiga Ah, yego hanyuma um, ibintu byo kuvuga ngo uriko urahimiriza abantu cyangwa urabatwenza ukababwira akantu katagenda neza hariho nk'ifoto uheruka gushirako um, yatwengeje abatari bake aho umuntu yavanze indya zisa nk'izitavangika Eh, ni ibintu tutamenyereye ku ba- ku- ku bigeme b'abarundikazi cyane Yego.
cyane kuko gutwenza umenga twa- bari barabihebeye abantu bandi b'abagabo ba Yego.
kigingi bandi mbwo gacuza nicoroshe nta Yego.
muntu abona ifoto akakubonamo ati uramvuze na cyane cyane wavuze ngo ubikura mu batante bawe ukabikura mu wuzi akavuga ati aramvuze yihoreye iby'amwana
bon i- eh, si- sinda sindaronka exactement eh, iyo iyo réponse ku bantu nzi Eh.
mugabo nda- ndafise nk'abantu eh, nk'abantu abatantu usanga tuta- batari kuri eh, réseaux sociaux ugasanga barandikiye ako kavideo kuri whatsapp ngo hewe ngo ndapfuye no guswenga Eh, nkibazo ne nk'aha kamushikiriye gute Mhm, mhm.
urumva mugabo sino nta muntu araza avuga ati "Mm, wambuze eh, kuko ah, ibyo ari byo byose ukina ubuzima butandukanye ibyana babamwo mu buzima bwa bwa minsi yose novuga hama mugabo Yego.
rero instagram nk'abayikoresha barazi Yego.
ko um, nivyo uraronka ico twita ama views abantu bakubona abantu bagira iki ariko Yego.
nanone hariho n'amavideo maremare udashobora gushirako cane ngo bikunde Yego.
ni ikintu Yego.
wifuza ko muri kazoza uzova muri instagram nk'uko wavuye muri facebook uraza kutubwira n'impamvu facebook wayivuyemo ukaja muri Yego.
instagram ni ikintu wumva ko Yego.
uzohava wimurira nko kuri za youtube n'ahandi hemerewe kuja ko amavideo maremare gusumba ego bon eh, nari mfise youtube eh, nari nafise youtube gushika muri 2016 Eh, eh, nkaba eh, narayi narayiguye gato kubera numva eh, isaba genda umuntu w'umuperfectionniste donc mba ashaka ikintu kibe Cyiza.
gikorwe neza kibe gise eh, qualité donc nabishyize de côté mvuge ndikonsantra kuri instagram kubera ko instagram umuntu wese ashobora kubikora Mhm.
ntibisaba eh, uburyo bwinshi cyangwa eh, bo ushaka uri- uri umuntu ashaka kalite sino na youtube urashobora gukoresha telefone yawe ufite iphone cyangwa eh, android ama ama samsung niko ushobora gukora gukora amavidewo kuri youtube Mhm.
mugabo kuri kalite na- ni- ni- n'ibintu ushaka gushirako nabonye umengo byonsaba investissement byonsaba ku- kuba afite umwanya wo kwicara eh, ndabikore neza hanyuma j'espère ko dans le futur urumva nzoshobora kuba kushira kuri youtube yanjye Mm.
hanyuma sino ubu hari icyitwa I- I- IGTV donc ni Mhm.
eh, instagram televi- televiziyo kuri instagram yego umuntu wese ashobora kugira gusha amavidewo arenga zijya zijya Zijya tuzi.
eh, ujya munota umwe baguha Bagu- kuri kuri Mm.
instagram ubu Eh.
urashobora gushaka kure- gu- gushika mengo iminota itanu zibaza Eh, twari kumva ko Eh.
kuko nk'ubu tubwiye ngo warakinye umuco nk'abatazi umuco Mhm.
icyo ari cyo yari um, agakino sinzi ko kateba mu burundi ariko karamara Eh.
nk'iminota mirongo itatu twari kumva ko ushobora gukina Ego.
gushika aho ukina uh, nk'izi byo mu muco birebire n'ubwo Ego.
utoba wenyene ugahamagara abandi bapfasoni n'abandi bigeme babyifuza mugakinana uh, twari Ego.
kumva ko u- uwo mugambi wuhari ego vraiment en Mm.
tout cas Eh.
ni ibintu maze kuvugana pe- kubera hariho ah, nk'aba videographe cyangwa eh, photographe nk'uko babyita mu gifaransa eh, baba ngaha b'abanyarwanda n'abarundi Mm.
Eh, bon hari abo tumaze kuvugana tukati eh, il faut ko du- tugira ama long metrage n'iki Mhm.
tukine mais eh, ikintu kiri kigoye gatoya Mhm.
ni ingene i- ubuzima bw'ino hari ukuntu umwe wese ari ukwiwe Mhm.
kandi usanga abantu benshi ino donc barakora mu masaha atandukanye Mhm.
hari par exemple nk'abasanga bakora mu ijoro hari abasanga bakora muri weekend eh, jewe sa- eh, des fois ntangura 7 heures du matin urumva Mhm.
negeza kuba 5 heures du matin mba nabyutse nashikanye umwana ku ishure nagiye ku kazi Mm.
donc ni eh, ni ubuzima em, buri buri plus eh, donc buyaruka kandi buri busy. umuntu wese aba ari mu bintu aba ari mu byiwe bintu vyiwe yego biragoye rero ko ko twese twi- tw- tuja hamwe dukora icyo kintu mugabo j'espère que dans le futur nzashobora kuza mu burundi hanyuma na organize abantu banje Mhm.
Eh, ndafi- ndacyafise abantu twakinanye Umuco.
Eh, nda- nda- ego nzi bafite amatalo menshi cyane ba- donc em, kubera benshi na benshi twagiye hanze abandi bari ngaho mugabo Mm.
ndazi yuko mu burundi nje nshobora gutora amatalo arengeje kubera Mm.
eh, la jeunesse burundaise iri- irimo irafise tu- tu- tu- tura- tura- turi benisi sinzi ingene nshobora Twaraheze- kuvuga.
barahezagiwe.
twarahezagiwe cyane n'abana abarundi n'abana ba- eh, ba- bakerebutse cyane Mhm.
harimo abana bakerebutse cyane kandi eh, two- twokora ikintu eh, kiboneka ku bintu byo- bya- bya- bya filime na na sinema Mm. imbere ko imbere ko twakira abo duse ku murongo aribo Jean Claude na Wilson Ganira burya mu muco Yego.
wakina wakina witwa ndi wari muto ico gihe ngirango bon nari umwana muto urumva bampa amazina Eh.
ndacyibuka nari Eh.
umwana muto rwose urumva naba nkina amahoro y'umwana umwana wa naka waze Eh.
donc eh, amahoro principal yari abantu bakuze yari abantu bakuze yego ego nakize nakinye juste une fois nkora nkina hall principal y'umwana eh, wo- w'umu eh, comment on appelle ça, aba- aba-adolescente umwana w'umuyabaga w'umuyabaga eh, mugabo yariho nibaza ko niho honyine aronse nyine aga hall principal Yego.
sino oui yego nuko rero reka tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Jean Claude Jean Claude ikaze D'accord.
Mhm. Jean Claude ndabuza ura- uherereye he
ntereye mu ntara ka rusi mu ntara ya Karusi haravugwa amakinga aho mu Yego.
Burundi mu burundi ni nk'akazi n'isawa Mm.
yego akabazo kawe kwa Nela canke intererano Mm.
Mm.
aje icyo ashaka kuvuga kuri icyo kibazo kavuga cy'amasinema Mm.
ni ukuvuga ko iyo kenshi abantu bari bafite impano muri iki gihugu Mm.
ntizishobora kujya ahabona kandi kenshi iyo bari gukina ko bari ko barakina berekana gukebura gukebura Mm.
ibihe bitera biba nabi bivanye n'ahantu umuntu aba aherereye Mm.
rero none mbagiye nk'ikibazo Boko- bokora iki ko izi mbuga tuba turiko turazikoresha kenshi tuba tuzikoresha abantu nko gutanga amakuru nko gutanga nk'amakuru ko bishobora kuba nabi ugasanga ni ibintu bica bisanzara mu kirere abantu n'abatari kubyumva bagaca babyumva bagaca bamenya n'aho biriko birakorerwa bigatuma umuntu ushobora kubangamirwa mu buzima Mm.
bwoko bw'iki Mm, sinzi ko nera ataho ikibazo je numva Bon.
cancana Ah.
nanje cyatangirije gatoya Eh.
eh, sinzi ko mwo Eh, urashobora gusigura neza ico ushaka kubazaga eh, Jean Claude nera uraza kutuhara mu Burundi nta FM ihari hari rero Yego.
abadufatira leta yaratwatsa imirongo yacu ya FM hari abadufatira Yego.
mu nzira ugasanga rimwe na rimwe basomye iri kuri Facebook ntibumvirije n'ingene Aha.
twatanguye ikiganiro nico gituma rero yego mugabo bwa Jean Claude Aha.
nera akina sinzi ukuntu bavuga ngo arakina acisha ubutumwa bwiwe butandukanye kuri Instagram aho akina asubiramwo abantu akina atanga ubutumwa bwiwe mugabo ukamenya umuntu uzi canke uga- ukumva ko ari ikintu ashatse kuguha nivyo turiko rero turavuga ingene imbuga ngurukana bumenyi zishobora gukoreshwa muri ubwo buryo bwo guhindura ikibano bwo Ah, gu- ni eh.
ukuvuga kenshi rero iyo turashobora kurutana ibintu bijyanye n'ingurukanabumenyi Mhm.
turashobora kubyumva ko ikintu cyiza ariko ikibazo ikunda ikibazo ikunda kuhaba nk'uko muvuze iradiyo turiko turabyumviza iradiyo kenshi ntidushobora kumva ibintu biba bisiguritse nk'uko nk'ubu nasomye ku rubuga mbuga y'u- mbona yuko ku byerekeye imbuga ngurukanabumenyi icyo dushobora icyo dushobora kuzivugako nko mu gice umuntu aba aherereyemo Mm.
rero sinashobora kubitahura mu ntunge yego ntacu ugira umunsi mwiza ngaho em, ikaruzi yego murakoze cyane twese wilson ku yundi murongo wa telefone wilson ikaze
murakoze Eh, uherereye he
Bo, na- ndi hano muri kenya muri kenya ni imporo- ni impore kenya nairobi
Eh, ah, ni nairobi niho ndi akabazo kawe
akabazo nashaka kubaza Mhm.
Mm, nashaka kubaza ko urabona ko bo hari hari abantu benshi usanga batisha ah, nk'ibi du- dufate nk'utuvidewo twabo twinshi baba bakoze mu gihe baba bashaka nko kwigisha abantu Mhm.
abandi ugasanga bariko bara- i- imbuga ngurukanabumenyi cyane cyane nk'izi za instagram za facebook na whatsapp Mm.
ugasanga bazifashe nk'ibintu by'ibikinisho donc nko kwidagadurira Mm.
Ah, Mhm.
rero ikibazo nashaka kumubaza hakuru nashaka kumubaza ati mbega we ah, kuva izi mbuga zatangura gukora cyangwa kuva yatangura gukoresha eh, urwo rubuga rwe rwa instagram ni iyihe nyungu umaze kubona cyangwa ni ikihe kintu kindi amaze kubona yaba amaze guhindura nko mu kibano cy'ahantu abaye cyangwa eh, nka- nk'urundi rwavuka cyangwa abandi bantu bari hasi yiwe bo baba bakorana bo baba bamaze kumwungukira ko cyangwa eh, iki avantage muri make yaba amaze gufata eh, kuva yatangura gukoresha urwo rubuga rwa instagram Mhm.
okay Eh, urakoze cyane jean claude ugira umunsi eh, wilson ugira umunsi mwiza ngaha nairobi muri kenya
yeah Mwebwe murakoze.
yego nela Eh, ehm, mbanze gushimira jean claude abaje ikibazo kiryoshye cyane yego cyiza Mhm.
urumva nawe nshaka kubabwira ikintu ki- kimaze kunyongere kunyong- um, Kukungura?
ndakoze. kunyungura Kuku- eh, eh, ni the m ni narize byinshi ibintu byinshi ntari mo- urazi eh, izi izi mm, bayita gute Ingu- Mumbabarire.
ntaco wari- wari wanatubwiye ko uraza kuvanga indimi kandi uno munsi naba- n'abapfasoni n'abigeme uno munsi turi mu gwaruka reka ntaco twidagadura
Okay.
Eh.
En fait, en fait, Ni- ni- ni imbuga ngurukanabumenyi imbuga ngurukanabumenyi ni imbuga ngurukanabumenyi de rezo sosio yego Urumva izo mbu- imbuga eh, ngurukanabumenyi Mhm.
ni ubwa mbere iryo jambo ndaryumvise sinari nzi niyo yita social media Eh.
Ah, ikirundi kiri special cyane yego
Bo, inguka- i- imbuga ngurukanabumenyi icyo cya- zanyunguye cyane cyane Mhm.
ni icyo navuga ati ni ukwiga ibintu bitandukanye kubera iyo iyo wuguruye eh, nka instagram ugatangura instagram ugakurikira abantu Mhm.
u- abantu bose inge- tu- twaremwe eh, ukuntu bitandukanye Mhm.
donc uriga ibintu utari uzi hariho par exemple nk'abantu bari dediye Mhm.
eh, ku- gutanga ubutumwa bw'imana par exemple Mhm.
hari abantu usanga baridege gu- kwigisha ibintu bya siporo hari abantu usanga ba- ba- ba- bafite ama- amakonti ya instagram kugira bigishe guteka Mhm.
donc ni ni ni ni ni- ni- ni- ni ahantu ushobora kwigira ibintu wowe wenyine ut- utari- ut- utari- utwo- utoshitseko mu buzima bwawe bwa minsi yose uto- utomenye Mhm.
icyo ni ikintu cya donc iyi- iyi instagram yamfashije kunyigisha yego ikindi naco yaramfashije gukonekita n'abantu bari ku isi yose Mhm.
surtout abarundi bari ku isi yose tuga- tuga- tu- ah, surtout abajene eh, tuga donc tuga tugakonekita tuga- tugahuriraho Mhm.
hanyuma tugakeya ama eh, ay, tu- tugakeya ama mouvement par exemple nara eh, hari eh, par exemple abamama jendi mama eh, ibyo bita single mom Mhm.
mu cyongereza donc mu- abamama ba- eh, eh, ma- eh, jeune mère ou bien Mhm. Yego.
Eh, donc eh, natwe par exemple amagroupe y'abamama bari eh, bari bonyene hari gusanga ari abantu tu- eh, ba- bari mu ngorane ugasanga tura- turafashijanye turafashijanye twese hakaba hariho ama ama a- ibi- ibintu twoganije na- n'ama- n'abana bo mu ibarabara tugatoza amahera kuri interineti dukoresheje Mhm. Ubu, em, soci- eh, eh, réseaux eh, sociaux canke imbuga eh, les réseaux ngurukanabumenyi sociaux Eh, voilà mm.
hama tuka tuka- tuka- tuka- te- tozanya amahera nyine abantu baga- eh, baga- baga- bagatereranya hama tu- tugafasha abana bo mu ibarabara na yes Mm.
urumva ni birafasha hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora ukoresheje hama n'ama of course na- ni- n'ama- n'amadili ushobora gukora uga- uga- ukaronka ama- ama- amakompanyi agusponsorisa kuko nawe wavuze ko hari n'igihe Eh.
wambara impuzu wahawe n'abantu eh, kugira ngo nawe Eh, ushobore no kubaho kabiri yego yego Eh, hanyuma- impuzu eh.
ibintu byo- nk'abakobwa par exemple u- abajeni fille eh, barashobora ku- gukeya ama- ayo maplatifomu bakifotora na telefone yabo urumva Mm.
bakifotora na telefone yabo eh, ba- bagashyira kuri rezo sosiyo bagaja kuvugana na burarudi bakagira amadiri urumva ni ibintu ushobora gu eh, ni- ni- ni oporutunite y'aba- ya- y'abantu bose yego kandi a- Eh.
baravuga ngo eh, muri ino si tugezemwo u- abatari- abadakoresha imbuga ngurukanabumenyi cyane rwose uraryama Yego.
hama wavyuka ugasanga ugiye kwikoresha u- umenga ubu- uvyutse Eh.
inyuma y'imyaka cumi hanyuma Yego.
ngo hariho ikintu umaze urumvije n'ivyo mwakoze mwarafashije abana Yego.
hari abantu Yego.
umva bararonse ubufasha hari abantu mu Yego.
buzima bwabo bamaze guhinduka kumbure bamwe usubiramwo baba mama ngo depression n'ibiki bagatahura ko Yego, eh, hariho abo barakubwira ati kaya kavido karatumye mpinduka vraiment Eh, ego cyane rwose Mhm.
Eh, hari aba baranyandikira bakambwira par exemple yuko eh, ko na- ibintu nandika surtout Mhm.
hari ubwo nandika ibyo bita ama captions ni ukuvuga eh, donc ni ibyandiko byerekeza ifoto iyo Mhm.
uhejeje kwa- ushaka agafoto ukandika munsi nyine amajambo Mm.
defa ndaronka hari ubwo usanga eh, bitushije umuntu akanyandika ibyo bintu wanditse Mm.
nibyo namaze iminsi ndimwo urakoze ni nk'ubwo umuntu ajya gusenga mu isengero agasanga pasitori yamubwiye akantu Mm.
yari- kari- kari kamumazemo iminsi mu mutima Mm.
bwarabuze ngene akesikurima donc
Yeah.
n'ayo makomedi nyene ayo makomedi donc ivyo bikino Mhm.
hamwe n'ibyo nandika n'iki bira- bira- birugurura imiryango uta- umuntu atari yiteze yuko yokuguruka Eh, ego ego nuko rero ah, twakire na Mhm.
lambert lambert ikaze nawewe Mhm.
murakoze cyane uherereye
Eh, nterereye rusaka lusaka zambia
Eh, haravugwa amakinga aho muri zambia
oh, nta kibazo turaho Mm.
ni amahoro ego akabazo kawe Eh.
canke intererano kwanera
Eh, eh, ni igitekerezo Mm.
Eh, ni numva eh, social media ni- nashaka kugira ngo ngire icyo nyivugaho Mhm.
ifite ibyiza byayo ikagira n'ibibi byayo ariko ah, akenshi u- umuntu akora nka- nka- nkigereranya akavuga ati ibyiza byaba ari byo byinshi ni ku ruhande rwanjye Mm.
Eh, iriya social media naga kuko ari ahantu umuntu agaragariza ibyifuzo byiwe ibitekerezo byiwe Mhm.
akenshi eh, kugira ngo sosiyete imenye neza uwo ari we imenye eh, ese uyu ninde nimba koko wapositinze cyangwa se washyize ikintu ku rukuta rwawe runaka Mm.
abantu bashobora kukibona bakavuga bati uyu muntu ameze gutya Mm.
Eh, eh, yenda hari abayikoresha mu bundi buryo ariko njye numva kuko social media ahubwo eh, na- na- ntekereza ko na- n'inzego za leta n'iki bakagombye kujya ba- ba- bagi- bagi- ba- ba- mu kugena imyanya n'iki kwa kundi bavuga bati turatanga amahirwe ku bantu runaka Mm.
bakanabanza ku- kureba mu by'ukuri ese muri sosiyete yitwara gute Mhm.
bigaragara gute bigaragaza na bimwe eh, umuntu washyira ku rukuta rwe bi- uko aganira n'abandi inama atanga Mhm.
mbega ubona kuko eh, ni ahantu umuntu a- a- agaragariza i- ibyiyumviro bye uko abona ibintu Mm.
Eh, eh, ahubwo nagira ngo mu gusoza mbazi uwo mwari Mhm.
eh, uwo mwari ko akenshi abakobwa eh, bakunze kugira abantu benshi cyane babakurikirana ku nku- ku mbuga nkoranyambaga ariko bakabakurikirana kubera ibyo kenshi baba bakoze ugasanga hariya bifotoza bambaye ubusa cyangwa se bijya kuba nk'ubusa Eh, ugasanga hari abashyiraho ibindi bintu byinshi ugasanga nk'umuntu yashatse kwerekana ko eh, mbega sinzi mu buryo bwerekeranye na konkuresiyo zitari norumare Mhm.
bigatuma nyine bikurura abantu bamwe na bamwe cyangwa se bikaba byayobya sosiyete nyarwanda Mm.
cyangwa se sosiyete y'abantu bose ku isi Eh, eh, ese eh, we abivugaho iki se we akora iki nimba wenda agize amahirwe yo kuba akurikiranwa n'abantu benshi cyane Akaba, mm.
Eh, i- i- inkunga yo kugira ngo ibyo bintu bibe bya- byacika ni iki ni ikihe wenda wabibona se abivugaho iki Mhm.
ngo mbega yakora nk'iki cyangwa se wenda niba we nta n'icyo yanakora abona hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike cyane cyane biyobya cyane cyane abakiri batoya ba- ubona kuko social media akenshi nta ikurikiranwa n'abantu ubona ba- bari muri ya myaka yo hasi badakuze Mm.
Eh, eh, kenshi bakayigenda ba- bakurikiyeho ibintu byo kwishimisha no kwinezeza ese we abivugaho iki yahabwa yabona byagenda gute kugira ngo ihabwe umurongo i- ibe yagira akamaro ibyiza bibe byinshi kuruta ibya bindi binavugaga urakoze cyane rwose lambert ngaho muri zambia rusaka ugira umunsi mwiza yego nela urakoze yego tuja ku ijambo ego bo em, eh, social media Mhm.
ni platform cyangwa ahantu hashobora gukorerwa ibyiza Mhm.
mugabo hari n'abayikoresha nabi Eh, donc em, ugasanga mm, nta kimaze cyangwa iri kwirononera abandi Mhm.
cyangwa iri kwi- irononera abo nyine abo bantu Mhm.
donc il faut faire attention iyo uri kubakoresha social media niko uba ufise bu ahantu ushaka gushika Mhm.
aba iki donc ufise mm, bu iri concret ugiye gukoresha social media juste kugira nkuko avuze ati wiyerekane uri gusa cyangwa iki abantu barabihaga baraguhaga eh, ukurikirwa n'abantu eh, la plupart des fois usanga bagutuka cyangwa baku- bakumerera nabi Mhm.
mugabe iyo uri umuntu eh, bon je sinshobora kujuja umuntu ya- ya- Yabikoze.
yabikoze Mhm.
eh, mbona umengo turi mu isi i- i- irimo abantu batandukanye imico itandukanye bamwe bamwe twaragiye hanze twara tw- tumaze igihe kinini cyane numva imico yacu yara ya- eh, tu- turi turi eh, babe- world citizens numva Mhm.
turi abantu bo- Ingenzi b'isi, donc, z'isi. Mhm.
ingenzi z'isi abaturage voilà abanyagihugu bise abanyagihugu b'isi Mm.
donc eh, par exemple ndibuka eh, kera la, la, la première fois nagize photoshoot na n'umuphotographe azi ngaho muri- mu mu buswede dukora photoshoot ya ya bikini donc impuzu zo koga Mhm.
hanyuma ndibuka yuko hari muri nk'ibintu bya 2012 gutyo Mm.
2013 narose ibitutsi byinshi cyane Mm.
mugabo uko umya- imyaka igenda ndabona yuko hari abandi barundi kazi ba- bagize- babikoze eh, hari abandi ah, bamanike ba- basohotse bakabagira amafoto juste muri bikini non seulement abamanike n'abantu basanzwe barizishyira kuri instagram n'iki donc tu- muri turi muri generasiyo yacu iri ya- yara- yarajabutse imipaka Mm.
iri turi ahantu hose kandi turi eh, tu- turakunda culture yacu mugabo turi tu- turugurutse ku zindi culture Mhm.
turi eh, voilà Mm.
Eh, donc i- ivyo vyo kwambara ubusa vraiment eh, ubishoboye Ni- si bisanzwe Eh, ntivyoroshe Eh, ntivyoroshe kuja gupfa kwambara ubusa Eh, kuri du kuri social ubishoboye media.
vraiment akabona birakunze I- ash- en tout cas abikoreshe mu ki- mu- mu- mu- mu buryo bwiza kubera eh, en tant qu'abantu bakuze ntushobora ku ku ku- ku- comment dire eh, gu- kubwira abantu uti "Nti- ntiwambare iki ntiwambare iki abantu bakora icyo bashaka Eh, Eh, hanyuma yabajije ngo none wewe um, akabanga pana ku- akabanga yo mu rwanda batavuze bashobora kumva ibitandukanye kuko hari na n'ipiriti naka- yitwa akabanga n'agatigitiri
ariko ni le Yego.
secret akabanga k'iwawe ngo kugira ube ufise abagukurikira bangana gutyo hama ya- yavuze ati buriya anye abantu benshi usanga banakurikira na- naho babigaya hariho abakurikirwa n'abo bantu usanga bashaka ko batambaye bataginzige wowe ngo akabanga kawe ni akahe nibyo ugiye kuri instagram yawe agasura ni keza urasa neza mugabo ngo akabanga ni akahe kugira ngo ubuse abantu bangana gutya bagukurikira ok euh, bon akabanga je nibaza ko kanje Mm.
ni personalite yanje sinzi Mhm.
ingene babyita mu kirundi Ingene- ubuntu ingene umeze ubuntu Mhm.
ego ubuntu ingene meze ingene nteye eh, nibyo abantu bakunda barakunda iyo ntwa- kandi nda- ndakunda gu- kuvugana n'abantu numva si- singayana umuntu wese nyandikiye aho anyandikiriye iyo ndose umwanya ndishura abantu bose banyandikira Em, eh, of course hari gusanga huzuye mu mu message mugabo ndi umuntu kuva kera uri aho uva hose ndakwandikira kandi tukavugana no mu cu- mu cubahiro Mm.
Em, donc nibaza ko icyo kintu gituma abantu bankurikira si non seulement abantu basanzwe n'abandi basaha bava mu bindi bihugu Mhm.
eh, ugasanga twarabaye abagenzi nabo ku- pendant des années turi abagenzi Eh, donc eh, nibaza ko iyi sekire yanje cyangwa akabanga kanje ni ingene nifata ndetse ingene ingene ifata abandi ingene mpa valeur abandi bantu N'ubu- donc sindaba Eh, eh, sin- ha- eh, mm, hanyuma kubera Sa- pardon Ego, ba- kubera vuga.
ubwiza Mhm.
hari abakobwa beza benshi cyane ku isi Mm.
mugabo ka- urinze ubona umukobwa mwiza aronse iyo icyo bita attention ako- abantu bamukurikira Mm.
ni ukuvuga ko hariho akandi kantu aba arushije abandi cyangwa aba afite ka- ga- eh, kamutandukanye n'abandi Mm.
dumwa Eh.
Eh, ce ce- c'est pas seulement eh, gupfa kuba mwiza il faut vraiment gukora kuri personality yawe ukavuga ati je ndinde ni kihe kintu Mhm.
notanga Mhm.
ni- ni- ni ingene- ingene no- no- nokwiyerekana mu bantu ni gute ingene nofata abandi bantu Mm.
eh, ibintu nk'ivyo eh.
Yego. hari hari n'abahora batera inkuru bakavuga bati iyo ba- ah, ubonye umuntu mwiza ibyo avuga nabyo ukamara kubyumva rimwe kabiri Yego.
gatatu ubwo bwiza uguma ubona gutya nyine ni ukuvuga rero yuko ubwiza burahabahama ingene umuntu yigenza bikaba ikindi hanyuma Yego.
ganera Eh.
um, lambert muri zambia hariho akandi kantu yari yavuze ngo hari icyo utegekanya gukora kugira ngo uhimirize abana b'abigeme bagenda kuri Eh.
za social media ama rezo sosiyali nguvuga ngo urukanabumenyi bagashaka inkuru batambaye batagira iki hari Eh.
hari umugambi bafite cyangwa uvuga ati bigukundiye ikorere biragusha non en fait eh, umuntu a- akurikije imyaka ya responsable yo kuba responsable y'umubiri wiwe y- n'ubuzima bwiwe ntushobora kumubwira ngo ntugire iki n'iki n'iki Mm.
gusa icyo nubwira abana batoya batarakwiza imyaka cumi n'umunani cyangwa batara- bakiba muhira bataraba icyo bita batari kukira bataraba batari bako eh, batari batari bako Eh.
il faut toujours avoir le respect y'abantu ba- bajua role mu buzima bwawe Mhm.
kandi ifo kumenya n'aho uri Mm.
n'ibyo uba urimwo no kwi- no kwi- kwiyubahiriza if- a- amashuri abantu tu- abantu mubana ukamenya yuko jewe mama wanje tonton wanje eh, abantu bambeshejeho ntegeza kuba Kububaha.
kubu- kububaha Mm.
exactement Eh.
ela em, bira- bi- bi- ibintu bi- nobwira aba surtout les les jeunes filles aba- abayabaga Mm.
ni- mwitonde Mhm.
nimwakura nimwe- mu- muzoshobora gufata amadesiziyo nkayakora n'amadesiziyo akomeye Akomeye icyo cyane.
ushyize kuri interineti ntibivaho kizoguma donc ushize kizokumako pour la vie Mhm.
Eh, donc iyo ufashe ifoto ukifotora uri gusa sinzi ko ari gusa cyangwa nyine ibyo bita gusa Mm.
Eh, u- i- i- donc ushize ifoto wumva zo- nawe nyine zitaguteza iteka Mhm.
eh, zizoguma kuri internet donc il faut vraiment ku- kurindira ni- mukutse Eh.
hanyuma muzo muzofata izo decision hama u- il faut toujours kubazana n'amaconseil abantu bakwitaye abantu bagukunda so Mm.
kubaza nka mama so kubaza mama ubibona gute Mm.
ese ibintu ndi ngoma ngiye ni byiza so vraiment kuronka ikintu gifasha mu buzima il faut toujours avoir wa muntu akubwira iyo wakoze amakosa Mm.
iyo udafise umuntu agu- agukebura mu buzima uraja mu nzira zi- zitandukanye Mhm. Yego.
Eh, hama ego nicyo no- nobwira ati ntibije izoguma amadesiziyo bafata batabagije impanuro Eh, hariho hariho n'undi hariho n'undi mwigeme wundi nawe nyine ari muri ivyo vyo kuba umumotivatrice we aravuga ati ubwibutse imyaka cumi n'umunani ikintu cose wiyumvira avuga ati ninagikora nzocemanga myaka mirongo ibiri nkaba ndi perezida w'uburundi ndi nde eh, Eh.
ifoto naraye imaze kuyirekura nzohagarara mvuge nti ndavyemanze narabikoze Ego, umva ni kwiyumvira ego.
muri kazoza No- no- ni fo toujours kuva kera ni fo ku- eh, mpora ndabwira n'abagenzi banje si abagenzi banje bashaka kuba muri ibi bya social media baraba baposta ibintu nyene nkababwira ati ibintu wanditse Mm.
il faut que dans 15 ans ushobora kuvuga uti bon uka- ushobora kuvyemera ukandi ukavyemeza ukavuga ati yego nijye navyanditse kandi nijye nasize iyo foto eh, kandi niyo myaka narimwo Eh, naho narindi kubera turi abantu bahinduka turi abantu bakura turi abantu baba eh, ha- bari muri evolution mu- mu- buri munsi twamaze ko tura- turahinduka mhm.
Eh, donc dans dix ans umuntu a- abashije akaba perezida avu- aravuga ati eh, nivyo narimwo nanje Eh, urumva kandi ukavyemanga.
n'aba obama Eh.
ukavyema n'aba obama barake- barakoze ibintu eh, nko gus- ku- kumibi yayura mutwe mugabo ah, turababona babaye aba- abantu bakomeye aba- abantu aba perezida de- de- des États-Unis d'Amérique usibye ko wewe umenga Yego.
sinzi ko niba nihenze umenga yarigeze no kuvuga ahubwo ko bitari ikirenga ivyo vyo biyayuramutwe kuri we na- yego eh, ntabwo byari ikirenga Mm.
ntabwo- kubera hariho ni- na- n'ibi- n'ibihugu birekuriwe kubifata mugabo eh, avec euh, modération mm.
donc si- ne- ni- si- ntabwo murashobora kuvuga ati nyene arabikora cyangwa iki Eh, mugabo wewe umenga vyari Ukuri- vyarananiranye vyari vyaramunaniye ntavyo yagiye muca Yego.
yego yego nuko Yego, urumva n'ibintu udashobora kwankuha sindi ko ndabyakwaja mugamvuze nti i- kuba kuba umuto eh, bi- ni- ni- na- eh, umuyabaga par exemple ni eh, ni imyaka igoye cyane so ku- Mm.
kwitonda je en tout cas nda- ndifuza yu- eh, ikintu no no no conseil aba jeune ni ukwita ibyo ukora byose namba ari izo izo nzoga unywa namba ari iki ni ukubifata avec modération pore pore ntiwihute ntute espoir l'avenir t'appartient yego Ta- l'avenir iri mu mu Iri mu- ntoki zawe Mhm.
Eh, yego yego.
jado uratwihanganira twatevye nanera uri he Eh, nta kibazo uri he ariko ngira waryohewe nawe we n'amajambo
alo ntingira amajambo ya nera yakuryoheye
alo ndakubaje ngo naho twagutebeje ngira Alo.
uriko uraryoherwa n'ayo majambo uratwumva jado
alo uriko uratwumva
Ah, uriko uratwumva jado twe Alo.
twe turakumva wowe uratwumva
alo turakumva jado
ni amahoro ego uherereye he?
Eh, ndi burundi mu kidesa ku ntega mu kidesa ku ntega aha Eh, ni mu ntara ya kirundo ego akabazo kawe kwanera canke intererano
Bo, akabazo nashaka kumubaza ka mbere Mm,
none kubera iki baciye bashimira kubishira kuzayashyira ama- amavidiyo yiwe kuri kuri instagram kandi azikora puripayi de peresoni bakoresha facebook hamwe n'ama whatsapp aho birashoboka ugasanga abantu benshi baramukunda mugabo kubera ko bata- nta kuntu ba- ba- bashobora kubona ibyo bintu byiwe sha bigoye bivanye n'itelefone usanga abantu bafise mm.
nta bundi bu- nta bundi buryo umuntu ashobora kumubona eh, donc ku yindi- ku yindi mi- ku- ku zi- ku zindi rezo sosiyo atari nu- atari kuri instagram ukamubona nko kuri facebook cyangwa kuri whatsapp Mm.
nagira amaze ko yo- ko- nagira amaze ko yo ko ko hariho ukundi ku- ukundi kuntu umuntu yoshobora kumubona Mm.
cyese ukuntu utuntu twiwe yagiye arapostingako kuri kuri izi rezo sosiyo ikindi naco Mm.
alo wi turakumva jado Ego.
duka kw'ijambo Mm.
alo vuga turakumva jado
ati ikindi naco Mhm.
ikindi naco yavuze yuko ngo gazoza ngo ibu- i burundi ngo kugira eh, akora abantu bari bakorana bakagira intuzanya abantu baba bakorana amakomedi none hab- hari abantu usanga bak- bakiri bakiri mu ntuza batarazamuka mugabo bafise iyo mpano nko mu ntuzanya baba bakiri donke baba bakiduga mugabo bafise iyo mpano ni nk'abo bantu ni iki bakorera kugira ngo bazamuke ku- bagere bagere kurwo rugero urakoze murakoze ubwira umunsi mwiza ngaho intega muri kirundo
Eh, namwe ego nela eh, umwanya ni gwawe ishura jado yego okay Mhm.
bon eh, ndaryohewe n'ico ki- n'ico kibazo abajije You have ndabara 100
em, alo witwa kumva neza Eh, ndaramukije abantu bose bo mu kirundo niho mama wanje ava nicyo gituma watanze muri laka lakibezi Eh, bayita gusa Lac ozazi ngo ari abanyakirundo gusa Aba- aba- indashikirwa niko babizi indashikirwa Eh, eh.
urumva ndabaramukije abantu bose bo mu kirundo Eh, Eh, mhm.
mbona ndashaka kumubwira eh, kuri facebook bon facebook yanje imaze deux ans narayuga inayugarije kugira nduze instagram Aha.
Eh, mugabo nivuze yuko ntazogaruka kuri facebook Mhm.
hanyuma nshobore gupataja utwo videwo nshobora paje y'abafana banje hanyuma nkayishyira ngaho nkaza ndashaka utwo tuvidewo hanyuma eh, eh, ndabe ingene ah, kuri facebook nabo bashaka kuturonka hama ikindi naco Mhm.
ikindi naco yabajije c'était à propos y'ingene bo bobikora nabo nyine bashoboye kwi- ku- kwiyamamaza Eh.
kwiyamamaza kuri- kuri kuri ivyo bi na cyane cyane nk'abataramenyekana aha n'abataramenyekana bon eh, ikintu cya mbere noba- no- nobakonseya ni ni ku- gukeya amakonti Mhm.
no kuya- kuya- kuya- kuyakeya kuri instagram surtout kuri instagram kubera iki kubera instagram ni visuel donc ni ahantu abantu baza kuraba ibintu bya- by'ama- by'amashusho Mhm.
amavideo n'amafoto Mm.
donc mukeye i- mu- mukeye iyo izo konti mukaca mukurikira abantu Mhm.
mubona mufise eh, passion zimwe Mm, bakora Tuvuge ibintu uri umuntu- kimwe. Mm.
bakora ibi- ibintu bimwe nk'ibyo mwebwe mushaka gushikako ni Mm.
ukuvuga ushaka kugura ibutiki ugakore- ugakurikira ayandi mabutike yo kuri kuri instagram abantu badandaza impuzu ukaraba ingene bapanga amafoto amavidewo ingene bayagira Mm.
ikindi naco ukagira ama recherche kuri youtube uvuga ati "Ni- ni ukugura Insta- comment ouvrir eh, eh, compte ya instagram Mm.
ukaraba ingene ba- babikora Mm.
ukara uk- ukaraba ama application ushyira muri telefone Mhm.
ya- yo kweditinga par exemple kweditinga no gu- gukora ivyo eh, ayo mavideo yawe ugashyiramo umuziki Mm.
ugashyiramo utuntu tw'udureaction nyene hariho ama application menshi utarinda no kuge- ku- ku- gukoresha ordinateur ukoresha kuri telefone Mm.
donc ukagira ayo ma recherche hanyuma ukagira utuvideo kubera n'utuvideo duto duto twa une minute Mm.
ukiga ukagira utuvideo twinshi ukaraba ingene we namba bigutwenza wewe Mhm.
ni ukuvuga ko biza gutwenza abantu Mm.
la plupart des fois hari ubwo ngira amavideo sindayaposte kubera iki mbona ntabatwengeka Na- eh, ugaca ubireka.
Eh, gaca ndabireka nkaca Mm.
nkora izindi ariko izo zindi bikanga nuko ndazeza kubera zantwengeje zonyene Eh.
nkavuga ati "Ni- ninapfa kuyishira ngaha abantu baza ku- kuyikunda urumva Mm.
rero no ku no- no- ifo ifo eh, ushaka kwiga kugira ibintu byo ku eh, bya- bya instagram ushaka ku ifo kuraba abandi ukaraba Mm.
abandi ukiga Mm.
ni byiza kwiga kuba inspire ukaraba amavideo kuri youtube hanyuma uri pre ugashtangura ukungurura akakonti kawe ugakurikira abandi ba- kandi ukandika n'abandi ati je mfise ukageza ko nko muri komantere zanje yagiye kuri instagram ukandika ati bitenera je nitwa kunu kunu kunu ufise instagram yanje iki niki niki est-ce que urashobora kumfasha gupartaja page yanje eh, hari ubwo des fois mpora ngira ama- iminsi partaja abarundi bose Mhm.
banyandikiye Mm. urumva Je fais birabafasha ça- nabo nyene Eh, je fais ça pour le- la jeunesse burundaise apana abandi abandi barariha
mbega birazimvye none ganela urabizimbako Bon, ego, ça dépend.
Eh.
Eh, ni, ça dépend na, na, na, na, na compagnie, ça dépend n'ivyo bashaka, ça dépend n'imisi. Eh, donc, euh, ça dépend n'aba, ni, na, na- ni dili n'umuntu, na- na- n'uwo tuko tura- turavugana.
Eh.
Mugabo, eh, n- na- ntabwo ari munsi y'amahere sinda kuvuga amahere ariyo mugabo Eh.
irapana n'uwo tuko Eh, turavugana ha- hanyuma yakubajije Eh.
ngo urumva uri kuri instagram bwabo hariho nk'abatari bake batariko mu burundi yivugiye eh, hari ahandi umuntu ngo yo gusanga y- facebook warayivuye ko hari ahandi Okay.
hantu- Mm.
ego ndi kuri twitter Aha.
ikaba ari nelanet Mhm.
the godmother the godmother ikaba ari eh, inspiré na film eh, yitwa the godfather le parrain mu- Ah, mu- mu- mu Congereza.
eh, mu cyongereza akaba ari film nkunda cyane iri très populaire Mm.
Eh, donc eh, ni niyise the godmother Eh.
kuri kuri twitter Mhm.
hama ukatwandika nelanet ushobora kwandika nelanet aca uca ubibona byandi ifite imishatsi ya rouge hajya uca ubibona Eh, kandi naho nyene naho nyene uracisha ko utuvideo canke n'amajambo Yego, gusa ndadushi- Eh, ndaruri ndadushirako cyane niho ntitangura kudushira kuko ya- next ak- ak- konti ya kera ndayugaza Mm.
ubu ubu mfise konti nshasha Eh.
niyo nkoresha nkashira utuntu dutwenza ni- hari hari hari utuntu nyine twinshi tu- turyoshe n'amasensibilisation y'aba- y'abakenyezi utuntu nyine du- tu- turyohera abantu antuka kuri Eh.
twitter ndiho no kuri snapchat Mhm.
snapchat niryo zina nyene Eh, hanyuma hariho reka mbanze nakire Emmanuel mbere ko nca ndakubaza akabazo kanje Emmanuel ikaze
mwiriwe neza ijwi rya amerika twiriwe twiriwe ndabona ari saa yine irenga urumva ni twaramutse mbwa turaza kwirigwa
okay mwaramutse neza ndabyumva none se ndabanje no gusuhuza n'uwo mutumirwa nera nera muraho neza ndakuramukije cyane uraba okay Eh, nanjye banyita birushya abagabo emmanuel ndi mu gatenga i kigali mu rwanda Mhm.
ego Nag- nagira ngo mbabaze ese nk'uko nk'inaha abantu bakunda kugira aba views benshi abantu bakunda kugira ama comment menshi Mm.
dusanga ari abantu cyane cyane bakunda kuboneka nk'aho ku ma instagram ndetse no ku ma facebook ariko bakaba akenshi babita ngo ni aba slay queens ese nkamwe mwaba muri aba slay queens cyangwa muri abantu basanzwe muri rusange Eh.
nanone ikindi kibazo nkongera nkabaza ese nko mu bintu nko ku maposita ukunda gupostinga upostinga ibijyanye n'iki ni amahoro ni ibijyanye n'imikino ni ibijyanye n'ama- n'amamoderi ni ibijyanye Ehe.
n'amakuru asanzwe muri rusange ni ibiki icyo ni ikindi kibazo nkabona nifite n'ikindi Mhm.
mbabaza ese ahantu mutuye mwaba mutuye aho i burundi cyangwa mwarasohotse mwagiye hanze y'igihugu gushakisha ari ubuzima ari nk'uko ari muri bisanzwe?
Suwede ari muri Suwede tugende tukikwishuye urakoze bwira umunsi mwiza
Eh, ari muri suwede Eh, ego okay eh, mela nanjye nkabamba nkabamubwira nti akomereza aho kandi ni byiza nkabirushya abagabo Emmanuel uri i Gatenga i Kigali mu Rwanda nanjye ngiye kuzajya mukurikirana uko bwije uko bukeye murakarama urakoze cyane Eh.
nera imbere ko wishyura Emmanuel nkundire nakire na Mikayela nawe Ego.
aturindire Alright.
Mika- Mikayela ikaze Mikayela Mika
ndakumva eh, aho uherereye he nawe
ndi mu rwanda muri mu karere ka gatsibo akabazo kawe cyangwa utubazo twawe usongora kuganira aronka umwanya wo kubishura
Eh, ikibazo nshaka kubaza uwo mwari Mm.
wenda kumubaza nk'ubu ngubu nko mu rwanda numvise interaviyo numva iranshimishije cyane ariko numva nagira amatsiko ese amubona gute wo mu rwanda Ya- yaba ateganya iki twebwe urubyiruko rwo mu rwanda kugira ngo twe twamubona nyine twidagadurane nawe urakoze cyane Ego, nera Yambo.
uhereye kuri Emmanuel nguru mu ba uh, Slay Ego.
Queens cyane
umve eh, nshaka kwanza gu- gu- gu- eh, gu- guhi- gusigura Eh.
iryo jambo ry'ubuslay queen Aha.
ubwa mbere tugitangura ama instagram abantu barakunda iyo wambaye neza usa neza abantu barakubwira ngo slay queen ni Yeah.
ukuvuga Mhm.
tabu uratabura Eh.
ndoke wabyishe ka- umwamikazi uratabura Eh.
urumva siko niko nobivuga Eh.
donc kubera abantu rero em, kenshi bakunda no ku- kubyandika kuri paji ya beyonce rya muririmbyikazi Eh.
kubera hari ubwo ewana yashyiraho ifoto nziza cyangwa Yabere.
yakabyemeza ukazumva ewana beyonce uratabura Mhm.
leyi Eh.
leyi bisigura gutabura Eh.
kata donc abantu rero abanyafurika twe turabihindura Eh.
kora hari abakobwa benshi bake baprofita bakoresha instagram mu bintu byo ku byu- by'ububanzi Eh.
baca no babita abasileyi kwindi uvuga bo bo- ntibatabura eh, ngo ngo baraberewe gusa batabura n'imifuko y'abagabo
ako ako ni muko nashaka kurushyira ko kwari umucuti mfise twamye tubitera ko inkuru mu gihugu cy'u rwanda arambwira nonga ni kweye ako kantu gakunze kumvikana ngaho cyane ubundi karavuga iki ngo umusileyi kwine ibaranga ako nemeye kuzokora ikiganiro kuri ibyo bintu tuzobyiza kubivuga urumva rero Eh, jewe aha.
ntabwo ndi umusileyi kwinje ndi umuntu asanzwe nk'uko navuze mfite akazi kaba yabaye gasanzwe nkaba eh, na- nshaka gutangura kuyiga nahora ndi umunyeshure ibintu byo- by'ubusireyi kw'intumva nkaba ndi umumama rero nawe nyine mfise umwana mutoya Mm.
nawe noba ashaka kuba umusireyi kuri nta mwanya nobironke niwo bironka ye no ntabwo nyine bironkera Eh, ikindi nacyo urumva eh, nta- bo, ni- niyo nyishu yanjye urumva Eh.
antuka ababikora ni ubuzima bwabo bagira nta- ntabwo ndabajija namuseyige nyine musabure Baseye. ariko nera unyemerere tuzogaruke kuri ico kintu ca c'ubuslay queens tuzobigaruka ko cyane rwose ego hanyuma ngo ivyo ukina ahanini cenda kajana na ka kabazo nanakubwiye ko nza kukubaza mugabo tutashoboye kugarukako Eh, ukina ahanini usuramwo abamama cane n'abakobwa cane kubera iki Yego.
wiba- u- u- u- sinagoma mvuge ngo ubangamira muga si ukubangamira kubera iki wibanda cane kuri uyo muco
Eh, kubera Eh.
ikintu cya mbere Aha.
eh, jewe ni- ni considera nk'umufeministe Aha.
donc eh, nko- nkoshaka progrès y'aba- y'abagore abagore tugire eh, tube turonke ama- ama opportunité donc eh, a- angana ni- n'iy'abagabo muri sosiyete Aha.
urumva Eh, donc je me focalise kuba kubigeme Ah.
surtout nka jewe Mm.
kubera deja eh, nk'uko wawe wambw- wavuze kare ntaba komediyene benshi b'abarundikazi bahari mhm.
donc mwarimu turafite bien sûr aba abo muri Ninde.
Eh, bebe arasubiye kugaruka Eh.
ego Eh, mureke mureke kuko twari twatanguranye ikiganiro ipfa ko tugihezanye ego Eh.
urumva Eh.
nari nari mvuze nti em, ibintu bya ibintu bya byo gu- eh, igituma ngira aba- abagore na- n'aba- n'abigeme Ah.
ni kubera nanjye ngiwe kandi nshaka yuko dutera imbere kandi Mhm.
tuba eh, twuguruka kandi twiha iyo iyo par exemple utanose opportunité mu buzima ni ukuyikeya wowe wenyine Mhm.
ukayikora Eh.
donc ndashaka gu- gusensibiliza aba- aba- surtout les femmes gu- gukeya ama opportunité yabo bakoresheje social media Yego.
ego hanyuma mikayeli mu rwanda naho ngo eh, hari ibyo utegekanya kuzogendayo kugira ngo Mu ba- Rwanda?
Eh, bon muke eh, ns- nshatse ku- iki- ku- kuramutsa kwanza abantu bari mu rwanda kubera murangira n'amakomedi mvuga ikinyarwanda turakuzi Eh, turakwibuka nko mu bintu by'imikorogo ni iki ibikorogo Eh, urumva eh, barabikunda cyane mfise eh, ndabye par exemple abantu bankurikira cyane aha, hari abatanzaniya aha.
hakacaza abanyarwanda hama abandi bose amabarundi
Eh, eh.
urumva tuzi ko ari tuzi ko ari- ari uko la jeunesse burundaise nyene eh, usanga iri disperse mu bihugu biri différent Ah.
mugabo eh, hari ukuntu narose eh, aba- abafana benshi b'abatanzaniya hama abanyarwanda hama abarundi umva jese mvuga ibi- ibirimi bitandatu Mm.
donc nama ngerageza kuba kubaryohereza bose mu giswahili mu cyongereza mu gifaransa mu- Eh.
mu kinyarwanda urumva abanyarwanda vema bitege yuko ninaza mu rwanda vema ndifuza gukorana naho nyine akantu eh? akantu Kameze neza, kumutse.
kameze neza Eh, nera umwanya uri kuri atujana dusigaranye iminota ibiri mbwa urumva ko na rako Ego.
zazo tutayibagiye akaririmbo ni um, ayibaba wararaye I- mu Ego.
gusezerana rero akajambo ka nyuma ku bapfasoni n'abigeme bose ko kuwa gatanu ni umwanya wabo mu majambo Ego.
make umunota umwe wobabwira iki
mbona nshatse kuramutsa abigeme n'abafasoni bose b'abarundikazi Mhm.
nshatse kubabwira yuko ndabakunda cyane kandi ndabashimira kubona bakira ibyo nkora Mhm.
bakabikunda bakabipakaja baka- baku- ba- baku- bakumva ko bubatswe Mhm.
nshatse kubabwira mukomere mu- mu- mukore mu- dufite akazi gakomeye mugani w'umuntu ari aho uyu mwaka dukore Eh, kandi tube eh, dutezanye imbere entre nous kandi dukundane urakoze niko cyane ka- eh, ka- Yego.
ka message nawe afite nera neza Eh.
urakoze cyane kuduha Eh.
uno mwanya ngo tuyage umwana wawe wumvise ko twatanguranye ikiganiro muramutse yakoze Yego.
kutwihanganira hama Yego.
ejo ijwi rya amerika niryagukenera kugira usubire kutubwira ibyerekeye n'ibyo bintu byo kumutiva motivatrice Yego.
gutanga ubutumwa ibicije mu gukina uzotwita ego nzowitaba cyane gose yego aka karirimbo rero Ndo.
turana kagutuye kuko waratambye muri ino club lac ozwazo Yego.
yo mu kirundo ego murakoze cyane urakoze imana ibahesagire urakoze turakiriye migisha neranet ngaho muri suwede ugira umunsi mwiza ok diane Yego, urakoze aha.
Eh, ni ukuri akanya eh, ubwaha duce dusozerera ikiganiro muri isanga Yego.
cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mwariko muracumviriza mushobora kongera gusubira kucumva ku wezi itatu akaburungura ryacu voa akaburungu com yakoze fasiru gebeho yegeranije amajwi na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma tubasigiye kano karirimbo karaka uzwazo diane inahazwe ndayipfurize na wikendi nziza nyamuherekeze